radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi n'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ikaze mu makuru yacu ya nimugoroba dore ingingo nkuru twabateguriye leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko ikomeje gufasha mu gushaka icyarangiza intambara ibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo
turabandanya gukora ibishoboka byose turi kumwe na leta ya kongo u rwanda na angola kugira ngo biciye mu nzira z'imigenderanire haboneke umuti urama intambara ihagarare burundu hanyuma bavuye mu byabo batahuke vedant patel umwe mu bavugizi ba minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rurasaba inama rusange y'umuryango w'abibumbye n'inteko yawo ishinzwe umutekano ku isi gufata ingamba zo gukura Israeli mu ntara za Palestina yigaruriye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ari narwo rukiko rw'ikirenga rw'umuryango w'abibumbye woni rwatangaje kuri wa gatanu ko ibya isirayeli byo kwigarurira intara za palestina binyuranije n'amategeko ko buri gihugu cyose gifite inshingano zo kutabyemera kandi ko bigomba guhagarara toma kamirindi uru rubanza rwaturutse ku kirego cya palestina iri kumwe n'ibindi bihugu mirongo ine n'icyenda n'imiryango mpuzamahanga itatu irimo amnesty international bakinyujije ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa kabiri gushize nayo ibinyujije mu mwanzuro yemeje nyuma yaho niyo yasabye seiji kugira icyo ibivugaho cyinjira mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga uru rukiko rufite icyicaro gikuru irahe mu buholandi rugizwe n'abacamanza cumi na batanu mu mwanzuro wabo perezida wabo na wafu salamu yasomye ku mugaragaro bavuga ko inama rusange y'umuryango w'abibumbye n'inteko yawo ishinzwe umutekano ku isi zari zikwiye gufata ingamba zo gukura isirayeli mu ntara za palestina yigaruriye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa palestina riyad malki akaba n'umwe mu nkoramutima za perezida mahamud abbas wa palestina yari mu rukiko mu gihe rwasomaga urubanza nyuma yabyo asohotsemo yatangaje ko ari intambwe y'agatangaza kuri palestina ku butabera no ku mategeko mpuzamahanga naho isirayeli nta muntu yigeze itumayo kubera ko ifata umuryango w'abibumbye muri rusange na seyiji by'umwihariko ko bibogamye ahubwo yoherereje urukiko inyandiko ivuga ko rutitaye ku mpungenge z'umutekano wayo nyuma y'uru rubanza ibiro bya minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu byasohoye itangazo rivuga ko abayahudi batigarurira ubutaka bwabo mu murwa mukuru kamere wabo yeruzalemu no mu ntara za samariya na yudeya aya mazina niyo bibiliya ikoresha ku ntara ya west bank cyangwa sisijorudaniya yo muri palestina isirayeli yigaruriye west bank igice cy'uburasirazuba bwa yeruzalemu n'intara ya gaza mu ntambara yarwanye n'ibihugu by'abarabu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi uretse uru rubanza seiji ifite n'urundi irimo isuzuma yashyikirijwe na afurika y'epfo irega isirayeli ibyaha bya jenoside mu ntara ya gaza yo muri palestina urakoze toma kamirinde mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta zunze ubumwe za amerika irashima ko leta ya kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa emu makumyabiri na gatatu barwanira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bongereye agahenge mu gihe cy'iminsi cumi n'itanu inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bibona ko igihe cy'agahengwe cyo guhagarika intambara cyo gushika itariki zitatu z'ukwezi k'umunani arakaryo keza ibyo biro bisigura ko abo byega bose harimwo abaserukira ibihugu byabo bazogerageza gutorera umuti intambara iri mu buseruko bwa kongo bamwe mu bahinga bari ku rubuga mu buseruko bwa kongo bobo ntibabibona gutyo bafise amakenga ku ngarukambi zituruka kuri iyo ntambara imaze gutuma abantu barenga ibihumbi amajana icenda na mirongo ine bati zabo uyu mwaka gusa ubutegetsi bwa perezida joe biden bwemeza ko iyo ntambara igisibije mu buseruko bwa kongo ibangamiye amahoro n'umutekano ku isi nk'uko vyashikirijwe n'umwe mu bavugizi b'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika n'amakungu vedant patel yagize ati turabandanya gukora ibishoboka byose turi kumwe na leta ya kongo u rwanda na angola kugira ngo biciye mu nzira z'imigenderanire haboneke umuti urama intambara ihagarare burundu hanyuma bavuye mu byabo batahuke yamara ntiyatomoye neza uburyo leta y'amerika izokorana n'u rwanda kuri icyo kibazo mu gihe u rwanda rwamirira kure ibyo rwagirizwa na raporo nyinshi z'abahinga ba oni ko rushigikiye umuhari M23 urwanya leta ya kongo igice c'agahengwe ka mbere co guhagarika intambara hagati ya leta ya kongo n'umuhari M23 cari carangiye ku munsi wa mbere w'iyindwi yamara nticarangiye neza kubera haciye hicwa abantu bane bo mu muryango umwe mu gace ka bweramana mu nkengero z'umuji wa Goma umuvugizi w'inama nkuru y'umutekano ya Amerika Adrienne Watson aratera ivyatsi ubwo bwicanye yamara arashima ko impande zihanganye zari zubahirije agahengwe kasabwe na Amerika abahinga hamwe n'amashirahamwe yigenga atabara imbabare igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru barateye umutima uhagaze n'umutekano muke uharangwa la situation humanitaire est littéralement indescriptible.
Onesphore Sematumba umuhinga akorera ishami mpuzamakungu International Crisis Group igoma yabwiye ijwi rya Amerika ko igisagara ca Goma kigeramiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batazwi bica abantu akiyongera ko abanyagihugu benshi bahunga intambara bakeneye imfashanyo nyinshi afise amakenga ko ingwara nka kolera n'inzara bishobora kwica abatazoba bishwe n'intambara arababazwa n'uko abatanga imfashanyo ari bake akabona ko ibyo bihumbi by'abantu basa n'abibagiwe ni mu gihe umuvugizi wa departema ya Amerika ku munsi wa kane yari yatangaje ko imfashanyo igera ku miliyoni amajana atandatu na mirongo ibiri z'amadolari yari yaratanzwe na Amerika kugira ngo asahirize abugarijwe n'ubukene ku mwaka uheze Sematumba wewe asanga hamwe ikibazo cy'umutekano muke kidatorewe umuti vuba intambara ishobora gutandukira ibihugu bikikije Kongo nk'u Burundi, Ubuganda, u Rwanda, Tanzania na Kongo Brazzaville. Ashimangira ko utwigoro tw'ibiganiro byabereye i Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya ataco twashitse ko kuko ivyavuyemwo bitashizwe mu ngiro. Agira ati turashobora kwisanga mu ntambara nk'iyiruta iyo muri mirongo icenda na gatandatu yateje ingaruka mu bihugu byose bikikije Kongo aho ibisirikare byinshi vya Afurika byahuriye muri urwo rusobekerane rw'intambara gushika ubu amahoro n'umutekano asa n'uko akiri indoto ku banyagihugu benshi bo mu buseruko bwa Kongo ahasanzwe hari imigwi yitwaje ibigwanisho irenga ijana Pierre Claver nkuru ku bwijwi rya Amerika Donald Trump wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yemeye ku mugaragaro guserukira ishyaka ry'abarepublikani nka kandida perezida mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka mu ijambo yagejeje ku nteko rusange y'ishyaka yagarutse birambuye ku gikorwa cyo kugerageza kumuvutsa ubuzima temistokle mutijima
mu isura yijimye n'igipfuko ku gutwi kw'iburyo niko donald trump w'imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko yagaragaye ubwo yavugaga disikuru ye yo kwemera ku mugaragaro kuba umukandida w'ishyaka rye ry'abarepublikani uyu wahoze ari perezida wa amerika usanzwe amenyereweho kuvugira hejuru mu mvugo ishotorana yatangiye ijambo rye mu butumwa bworoheje yibanda cyane ku bimwerekeyeho ubwe bwagarutse ku buryo yarusimbutse ubwo imbaga y'abarwanashyaka yari imuteze amatwi ituje bwana trump yasobanuye uko ibutra ho muri pennsylvania ubwo yarahagaze ahirengereye ahindukiye ngo asome ibyari byanditse yumvise ikintu gikubise ugutwi kwe yavuze ko ubwo yari azamuye ikiganza agakora ku mutwe yahise abona ikiganza cyuzuye amaraso agaruka ku buryo yarusimbutse trump yagize ati iyo ntaza guhindukiza umutwe neza neza muri ako kanya isasu ry'umwicanyi riba ryarampamye mu cyico sinari kuba ndahira ijoro ntitwari kuba turi kumwe ku minota mirongo cyenda n'itatu ijambo Trump yavuze uyu mugoroba niryo jambo rirerire gusumbya andi yavugiwe mu nteko rusange z'amashyaka muri iyi myaka ya vuba niryo ryabaye indunduro ndetse n'umwanzuro w'ikoraniro rusange ryari rimaze iminsi ine rihurije hamwe ibihumbi by'impirimbanyi zitsimbaraye ku bya kera ndetse n'abategetsi batowe ni mu gihe abatora bahanzwe n'amahitamo kuri ubu ahuriwemo n'abakandida babiri badakunzwe cyane mu kubona ko hari amahirwe mu bya politiki yabyaza umusaruro nyuma yo kurokoka urupfu uyu mutegetsi w'umurepubulikani urangwa no kuvugira hejuru yahisemo gucururutsa imvugo ye akizera ko iyo mivugire mishya izamufasha kwireherezaho benshi kurushaho mu matora bigaragara ko uruhande rwe rugenda rugiramo amahirwe menshi uyu wahoze ari perezida ati ubwumvikane buke n'amacakubiri muri sosiyete yacu bigomba gukira tugomba kubikiza bwangu nk'abanyamerika dusangiye ugupfa no gukira duhagurukira icyarimwe cyangwa tukagwira icyarimwe ndiyamamariza kuba perezida w'abanyamerika bose si igice kimwe cy'abanyamerika kubera ko nta nsinzi y'igice kimwe cy'abanyamerika nubwo yavugaga mu mvugo ituje kurusha uko asanzwe avuga muri za mitingi trump yanasobanuye gahunda y'irangajwe imbere n'icyo yijeje ko kizaba igikorwa cyaguye cyo gucyura abimukira kurusha ibindi mu mateka y'amerika yakunze gushinja abantu bambuka umupaka wa amerika na mexique mu buryo bunyuranyije n'amategeko ko baba bagabye igitero yagize ati We want people turashaka ko abantu baza mu gihugu cyacu ariko bagomba kuza mu buryo bwubahirije amategeko mu ijambo rye Trump ntaho yigeze akomoza ku burenganzira bwo gukuramo inda ingingo yakuruye impaka mu barepubulikani kuva urukiko rw'ikirenga rukuyeho uburenganzira bwemewe bwo gukuramo inda mu myaka ibiri ishize Trump niwe washyizeho abacamanza batatu b'urukiko rw'ikirenga bakuyeho iri tegeko rizwi nka Roe v. Wade muri za mitingi ze Trump yishimira ko iri tegeko ryavanyweho ndetse akavuga ko za leta zigomba kugira uburenganzira busesuye bwo kwishyiriraho amategeko yazo arebana no gukuramo inda ntiyigeze kandi akomoza ku mvururu zabereye ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku ya gatandatu y'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na rimwe aho abamushyigikiye bagerageje kuburizamo iyemezwa ryo gutsindwa kwe n'umudemokrate Joe Biden Bwana Trump yakunze kwita abafunzwe nyuma y'izi mvururu ko ari abafashwe bugwate
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika tugeze ku mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uko ikoranabuhanga n'inyunganirangingo bigira uruhare rukomeye mu buzima bwa buri munsi bw'ababarirwa muri za miliyoni ku isi ariko benshi bakaba batabasha kuribona pascal bijeverde umuyobozi mukuru w'ikigo artscale aratuganiriza ku munsi mpuzamahanga wahariwe ikoranabuhanga n'inyunganirangingo wizihijwe bwa mbere ndetse no ku muhate wo kongera abo ribasha kugeraho ikindi ubukangurambaga ku ikingira ry'indwara ya fievre jaune mu gifaransa cyangwa se yellow fever mu cyongereza mu gihugu cya uganda bukomeje guhura n'inzitizi hanyuma impirimbanyi mu by'ubuzima ziraharanira impinduka zigamije kurwanya ibipimo byo kunywa itabi biri hejuru mu bagabo bo muri indoneziya ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndebujeniya mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima kuva ku madarubindi yoroheje kugera ku twuma tugenzura umuvuduko w'amaraso ndetse n'utugare tw'abafite ubumuga dukoranye ikoranabuhanga ikoranabuhanga ry'inyunganirangingo ni bimwe mu bigize ubuzima bw'abantu benshi hari ibikoresho bifasha abantu buri munsi kurushaho kwikorera ubwabo abo barimo abarwaye indwara zidakira cyangwa se abafite ubumuga bw'ingingo ndetse n'abageze mu zabukuru ku kigereranyo abantu babarirwa muri miliyari ebyiri n'igice kuri ubu bakeneye nibura bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'inyunganirangingo kandi benshi mu batuye isi bazakenera iri koranabuhanga igihe runaka mu mibereho yabo muri afurika hagati y'icumi na makumyabiri ku ijana by'abaturage bahanganye n'ingorane zishingiye ku bumuga bafite nubwo hariho iterambere mu ikoranabuhanga ubuke bw'ibikorwa remezo ndetse n'ikiguzi gihenze cy'ikoranabuhanga ry'inyunganirangingo bikomeza kuba inzitizi zo kurigeraho bitera ihezwa inable umuryango udakorera inyungu ukorera muri kenya no muri amerika ugamije kuzana impinduka ufasha urubyiruko rufite ubumuga binyuze mu ikoranabuhanga
edwin umurama ni umwe muri miliyoni z'abantu bafite ubumuga muri afurika yaje aho uyu munsi ngo yige ikoranabuhanga ryamufasha kwigenza ubwe bidasabye ubufasha bw'undi muntu cyangwa se inkoni yo kugenderaho agakoresho kashyizwe ku birenge bye kabasha gukumira ko yagira ibyo agonga ibimurinda gukomereka
abantu benshi babasha kutumenya bagendeye ku kuba twifashisha inkoni mu kugenda ariko hamwe na kamera abantu ntibazatumenya ndetse bazatekereza ko nta bumuga dufite ibizadufasha gukora nk'abantu basanzwe kandi nibwira ko bizadufasha kurushaho kwirwanaho mu bijyanye no kugenda kimwe no kumenya ibintu mu nama y'umuryango uharanira afurika idaheza nibura abavumbuzi makumyabiri bamuritse uburyo bw'ikoranabuhanga bakoreye gufasha abafite ubumuga mu kubaho bifasha ubwabo nk'uko bitangazwa na loni abantu barenga miliyoni mirongo inani muri afurika bafite ubumuga bitarenzemo ibihumbi bibiri na mirongo itanu miliyari eshatu n'ibice bitanu z'abantu hirya no hino ku isi bazaba bakeneye ikoranabuhanga nyunganira ku bafite ubumuga udukoresho twamurikiwe aha twakorewe gukemura ibibazo biterwa n'ubumuga kuva ku gufasha mu itumanaho ku bantu bafite ubumuga bwo kutavuga no kutabona kugeza ku korohereza abafite ingorane mu kugenda
hari ubwo umuntu abukorakora mu buryo wumva bukubangamiye ubu buryo bw'imigendere budufasha kugumana agaciro kacu ko ntazongera gukenera kurandatwa cyangwa ngo nongere gukorakorwa ukundi ubu nakwinjira mu modoka mu cyubahiro nkicara neza binteye umunezero mwinshi
kubona ikoranabuhanga nyunganira ry'abafite ubumuga biracyagoye muri afurika kandi ibyo biraterwa n'ubukene imiterere n'imibereho ibura ry'ubumenyi ndetse n'ibura ry'izo serivisi n'abazitanga abateguye n'abitabiriye inama yabereye i Nairobi muri iki cyumweru baganiriye ku mbogamizi bahura nazo nk'abafite ubumuga
turashaka kandi gufungura urusobe nyafurika rw'ikoranabuhanga no gufasha ibihugu bya afurika mu ishyirwaho ry'imirongo ya politiki no gutera inkunga inzego zafasha mu guteza imbere ubuvumbuzi muri afurika turashaka kandi kongerera ubushobozi urubyiruko rufite ubumuga rugezwaho amakuru ya nyayo ibikoresho n'amahirwe yarufasha kuba nyambere mu ikoranabuhanga kuri uyu mugabane ubwo iyi nama yasozwaga ku wa kane abafite ubumuga n'ababakorera ubuvugizi bayisozanyije icyizere ko amajwi yabo azumvwa bakazabasha kubona ibikoresho biborohereza ubuzima
inzobere zivuga ko abangana n'icumi ku ijana gusa by'abantu batuye mu bihugu bikennye ari bo babasha kubona ikoranabuhanga ry'inyunganirangingo bakeneye ugereranije na mirongo cyenda ku ijana mu bihugu bikize ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ni ubwa mbere hizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe ikoranabuhanga ry'inyunganirangingo ni mu rwego rwo kongera ubukangurambaga ku kamaro k'ikoranabuhanga ry'inyunganirangingo no kongera umubare w'aburigeraho aha pascal bigerverde umuyobozi mukuru w'ikigo atscale cy'ubufatanye mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'inyunganirangingo aradusobanurira byinshi kuri ubu bukangurambaga
for um, this global movement that is trying to raise more awareness
ntekereza ko akamaro k'ibi ari uko bibaye ku nshuro ya mbere kandi ni intambwe y'ingenzi kuri uyu muryango ku rwego rw'isi urimo kugerageza gukangurira abantu kurushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa akamaro k'ikoranabuhanga nyunganira ku bafite ubumuga mu gihe waba ubyibazaho ikoranabuhanga nyunganira ni indorerwamo z'amaso udukoresho dufasha mu kumva utugare tw'abafite ubumuga insimburangingo udukoresho tw'ikoranabuhanga icyo ari cyo cyose umuntu yakenera ngo umubiri we ubashe gukora neza kandi yibone byuzuye mu bagize sosiyete rero igitekerezo cy'abatuye isi uyu munsi ni ugufata akanya inshuro imwe buri mwaka iyi niyo nshuro ya mbere ariko hazabaho n'izindi nyinshi mu rwego rwo kumenyekanisha rwose iki kibazo gukangurira amajwi y'abanyapolitiki sosiyete sivile abantu ku giti cyabo ngo basobanukirwe n'iki kibazo kandi bamenyekanishe ko hakenewe uburyo burambye no kuvanaho ubusumbane bukabije bukiriho na n'ubu ko kubona ikoranabuhanga nyunganira ari ibya buri wese gusa niba utekereza ku baturage barimo kugera mu zabukuru uburyo umubare wabo ugenda wiyongera abo bose bazakenera ikoranabuhanga nyunganira uko bagenda basaza udukoresho tubafasha kumva akagare ko kugendamo cyangwa se indorerwamo zibafasha gusoma n'ibindi n'ibindi ariko turanatekereza ku bana nabo bashobora gukenera indorerwamo z'amaso zoroheje cyangwa utubafasha kumva ngo babashe gukurikira neza amasomo uyu munsi byinshi muri ibyo bikoresho mu bihugu dukoreramo ntibibasha kuboneka ku babikeneye kandi ikibabaje guverinoma nkeya nizo zirimo kwinjiza ibikoresho by'ikoranabuhanga nyunganira muri muri gahunda zazo z'ubwishingizi mu buvuzi bw'ibanze cyangwa se muri gahunda zo kurengera abatishoboye hanyuma kandi usanga hari zimwe mu mpamvu z'ifatizo zibitera nk'ibura ry'abakozi muri bimwe mu bihugu bya afurika aho usanga hari nk'umuganga umwe cyangwa babiri gusa b'amatwi mu gihugu cyose kandi rero gushyira mu murwayi agakoresho gafasha kumva bisaba ikigero cy'ubumenyi bwihariye runaka kugira ngo usuzume neza niba ari ako nyako koko kandi gashyizwemo neza kakaba gafashe n'ibindi n'ibindi bamwe bakenera indorerwamo z'amaso abandi bagakenera utugare two kugendamo n'ibindi rero gushaka abakozi bashoboye ibintu nk'ibyo nabyo ni igice cy'ingenzi mu kongera abo ibyo bikoresho bibasha kugeraho nk'umuntu ku giti cye icy'ingenzi kurusha ibindi wakora ni ukubivugaho ugasakaza ubwo butumwa hirya no hino ku bijyanye n'iki kibazo aho bishoboka mukishyira hamwe mugasaba serivisi inoze no kurushaho kwegerezwa ibyo bikoresho mwe muzamure iryo jwi kandi mushyire hamwe kandi urugero mufite imiryango y'abafite ubumuga irimo kugerageza kubikora ariko nk'uko nabivuze ni ibya buri wese ni ukurenga rero iryo tsinda ryihariye ahubwo mukazamurira iryo jwi icyarimwe nk'abaturage muharanira kugera kudahezwa ntekereza kandi ko hari ibintu byinshi cyane byakorwa ngo bitangire kugerwaho ibyo ni ukurwanya akato kagendana n'uko abantu benshi bagifite imyumvire itari yo ko kwambara indorerwamo z'amaso bituma amaso yawe arushaho guhuma cyangwa se abantu bagaterwa ikimwaro no kwambara udukoresho tubafasha kumva ibintu nk'ibyo bikunze kuba mu baturage no ku muntu ku giti cye kandi rero izo mpinduka zirashoboka
mu kwezi kwa kane uganda yatangije gahunda y'ikingira ryagutse ry'indwara ya fievre jaune cyangwa yellow fever ikwirakwizwa n'umubu barateganya kugeza uru rukingo kuri za miliyoni z'abaturage ariko akangononwa mu kwitabira uru rukingo katumye hasigara doze zarwo zibarirwa mu magana zitakoreshejwe mu bitaro byo hirya no hino mu gihugu
abanyeshuri bakoraniye kuri kaminuza iri mu nkengero z'umurwa mukuru wa uganda kampala ngo bakingirwe indwara ya fiyevure jone ni muri gahunda ya leta y'ikingira rusange ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko indwara ya fiyevure jone ari indwara ikwirakwizwa n'umubu udafite umuti wihariye wo kuyivura icyakora urukingo rushobora kukurinda kwandura indwara ubuzima bwawe bwose
uganda nk'uko mubizi ni kimwe mu bihugu makumyabiri na bitanu bifatwa nk'ibikiri mu byago byinshi mu isi kugeza ubu bivuze ko hari ibyago byinshi ko wakwandurira fievre jaune hirya no hino mu gihugu mu gihe winjira cyangwa usohoka mu gihugu niyo mpamvu dusaba kuba ufite icyemeza ko wikingije guverinoma ya uganda yatangije ubukangurambaga gukingira y'indwara ya fievre jaune ku wa gatandatu muri bibiri na makumyabiri na gatatu icyiciro cya kabiri cy'ubu bukangurambaga cyarangiye mu kwa kane k'uyu mwaka ariko kiza kongerwa igihe kubera ubwitabire buke kugeza ubu miliyoni cumi n'ebyiri z'abaturage gusa nibo bamaze gukingirwa kuri miliyoni makumyabiri na zirindwi z'abagombaga gukingirwa inzobere zivuga ko indwara ya fivure jaune iteje akaga gakomeye ku rwego rw'ubuzima ku isi by'umwihariko muri afurika yo hagati no muri amerika y'epfo mu bimenyetso byayo harimo umuriro kuribwa umutwe guhinduka umuhondo ku ruhu no kuva amaraso mu mazuru no mu maso urukingo rwa yellow fever ni itegeko ku bantu bose bajya n'abava muri uganda oms igereranya ko buri mwaka muri afurika haboneka abarwayi bari hagati y'ibihumbi mirongo inani na bine n'ijana na mirongo irindwi b'indwara ya fievre jaune y'igikatu kandi abarenga kimwe cya kabiri cyabo ibahitana
ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cya none ni aha tugisoreje mukomeze kugubwa neza muharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose muba w'ubuzima buzira umuze
saa kumi n'ebyiri minota makumyabiri n'ine ku isaha mu rwanda no mu burundi ni umwanya w'ikiganiro kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
mbega indirimbo akavidiyo nka keza onoro y'imba igenda kuba hiti ye nyine nyine nyine nyine ya ya ya ya shofe shofe umva ariko iki si kingura kingura ariko ibaze ushaka kumfurusha kunkura urugimani ku rwa taxi yanjye umva babara batse imodoka tugende tujye kubazana ngira vuba n'imbere hari bandesi ni abagenzi se ariko umushoferi bari he tugende basi mbarabe ni abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari hariya kaserera kode wowe nyobora gusa aba bagore baba bafite amafaranga abagore b'ubucuruzi noneho n'imizigo yabo urumva batuma mbona amafaranga kabisa noneho rero ngenda kuryanga muganga ya ubanza nta gusobanuriye urumva batugiye kuzana nta kintu na kimwe rwose basigaranye na ba nkubwije ukuri rwose ni ubutabazi tugiye gukora ngo ntorese gato ushaka kuntekesha igihe cyose n'umwanya umaze tumare godiyo ndo ugenda kuntwaririze ni gudu samaritani se
nyamuneka shoferi umva aba babyeyi bakeneye ko tubafasha baguye mu gice cy'abagizi ba nabi babambura ibintu byose barabambura ibicuruzwa byose barabafite amatelefone byose babitwaye ikibabaje n'uno gitaha agahinda babakora ibyamfura mbi uzi ko babafashe ku ngufu eee kati aho nkitegedde aba bagore baturuka mu muhumuro si byo si uwo bava se byose bihuriye hehe ngenda kubwira ko abo babyeyi bahuye n'ibibazo bikomeye cyane nawe ukazana iby'inkomoko yabo ngo ni muhumuro hari abakomerekezwa ahubwo udatsimbura imodoka ahubwo ngo tugende wenda twabafasha wenda kugira no kwa muganga wa muntu umva wa mugabo we karame okubo we do maride obude bwange bonna bonna okuba yona nagituvude umwanya gute neze nda ze bumuno nago zindeba singubisha nago bindeba kandi byaba nabizo kasokera mu motoka kwiki soka mu motoka yange negendere agusura komeje takomeza se erega nawe niwitawe umutwe kubera kaba abagore ni kweze ndaya ze muhumu ndaya ariko se koko shofe yigo nyine ndabizi neza so kusanga nabo aba bagore nibo bagiye kwebabaza ku bagabo basanze babikora hano turabizi neza ariko se wa mushoferi we uri muzima cyangwa umva nkubwiza ukuri n'ubwa mbere nabona umuntu umuntu nkawe utagira imukanga gutabara abantu bari mu kaga nka kariya koko nta n'isoni eba nasohokera mu moto ariko se waretse kuko ushoferi oya nsohokera mu moto kansubire muri parking ahubwo nari ngomba no kukwishyuza metero zose tugendanye hano shofe ibyo numvise birahagije wa mugani reka nkureke sibyo reka nkureke nta kibazo mumfashe mfashe mumfashe muze wamukoze mfasha hagarara hagarara mufashe mufashe ndabasabye ni umwe muri ba bagore nakubwiraga mada icara hano ndabona bagukomerekeje we babagome banakugiza gutya mada impori impori yabatatawe nuko wabaye no ntabwo bishoboka mana we ibyo bitegeze ko mbizi katonda wange icyo kisoboka mana we nze ndero ngenda kubakubaza anyakute ko bebi nine yagukozeho bakugubigeze gute se kiramuzi
umugore wanjye bana we
bagukomereje se uravugisha ukuri uyu ni umugore wawe se tuvuga ko nta matu wagira se turakubiye ko ni umugore wanjye ngamufate neza urabona ko rwose atabasha kugenda none se byagenze kuki ni umugore wawe ngo nyine ntumenye rwose sheni ihangane da sheni wihangane basi si babeje mbego buro ni idiot kabisa je wavugaga abagore ntabizi ko ngo bari muno wanjye je nanizi ko nabagore bobo muhumuro gusa kumbe no wanjye na doro no wanjye ko bimeze kandi yasanze hata abayambo ko mupaka rugiye cyose acuruza yari
komeze kwihangana rwose nta gutekereza mba nari mfite shofe ntabwo nari nkwiye kuguseka muri ibibazo muhuye nabyo ariko nawe ntiwakagombye gupfobya ingorane abandi bahuye nazo witwaje inkomoko yabo ukabishima hejuru ngo kuko mudahuje inkomoko ngo
ibyo bintu yabyubahutse
wishimira ngo ni abanyamuhumuro utazi ko n'uwawe arimo wanse kudutabara hakiri kare igenda ahereye mukubwira nk'ubiyunza iyo wumviriza umuntu ukaza kudutabara hakiri kare nk'ibi bintu byose ntibiba bishigiye
ngewe yavugaga ntabizi neza ko ndapfuye none mbega ibintu mani inkoze umugore wanjye kare erega ibintu biba ku bandi natwe ubwacu byatubaho burya umuntu ni nkundi abantu ndamenya mbatabara gutera
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
ni hano dusoreje aya makuru yo kuri uyu mugoroba hamwe n'abamfashije kuyategura tubashimiye ko mwari uteze amatwi umugoroba mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana